Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi turi ku munsi wa gatanu tariki cumi n'indwi ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federika nkurikije harimo impaka nyinshi hari abavuga yuko inganda zi- zi- zikora amashashi zatanze akazi hara- hari abavuga yuko eh, hashobora kubaho ubundi buryo bwo kuyakoresha ariko ntibigire ingaruka ku bidukikije ibyo byose nibyo uyu mushinga uriho usuzuma nizo mpaka uyu ni martin ngoga umushingamateka aserukira u rwanda mu nama nshingamateka yo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika yo mu buseruko iyi nkuru kimwe n'inkuru yerekeye abatetsi batekanya kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda hamwe n'inkuru yerekeye ibiziga byatowe ku bibe uburundi busangiye na kongo turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu hosine munezero mwaramutse neza hosine umwanya ni uwawe
mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri somaliya aho ubwato bwunguruza ibitoro bwari bwanyurujwe n'abagizi ba nabi ku munsi wa mbere bwarekuwe kuri uyu wa kane inyuma y'aho abajejwe umutekano wo mu mazi barasaniye n'abo babunyuruje izo mpande zibiri zavuye zikora ibiganiro bikomeye abajejwe umutekano babona guha inzira abo bagizi ba nabi yo kuva muri ubwo bwato bagasubira ku musozi iyo baje bava john steed umuyobozi w'umutekano mu gisagara cya habo ahari ahari ubwo bwato yatangaje ko bagiriwe ibakwe batari gushobora kwirengagiza steed avuga ko kwari ukurokoka canke gupfa muri leta ya, Punt- ya puntland nayo nyene yatangaje ko yabagira ikigongwe iyo nyuruzwa ry'ubwato ryaheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri inyuma y'igwirirana ry'iyo migwi inyuruza ubwato aho ubwato bushika ku mirongo itanu bwanyurujwe hamwe n'abari bamurimwo bashika ku gihumbi ivyo vyatumye ivyo vyatumye igisata c'urudandaza ruca mu mazi ruhu- gihomba amafaranga angana n'imiliyaridi indwi z'amadolari perezida robert mugabe wa, wa zimbabwe yatangaje ko amashirahamwe y'abanyamahanga yubahiriza amategeko y'igihugu adakwiye kugira impungenge ku bijanye no gukora kwayo ivyo perezida mugabe yabishikirije mu gihe yari karatanguza ku mugaragaro ishirahamwe rituruka muri afurika y'epfo rihingura isima aharaheze iminsi perezida mugabe atangaje ko agiye guhindura amategeko ku bijyanye n'uburyo ayo mashyirahamwe atunganijwe ni mu gihe abahinga bo bavuga ko iyo migambi idahumuriza na gato abanyamitahe mu ijambo perezida mugabe yashikirije yavuze ko iryo shyirahamwe rya afurika y'epfo ari akarorero kerekana ko ibyo yavuze bitabuza abanyamitahe ko bo hanze kuzana imitahe yabo afurika y'epfo isanzwe yaremeje iryo tegeko rya zimbabwe rivuga ko ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana by'umutahe bihabwa abirabura b'abanyezimbabwe mu ntumbero yo gukosora ubusumbane bw'abakoroni bukumira abirabure mu mwaka uheze leta ikaba yari yatanze iminsi itarenga mirongo icenda ku mashyirahamwe y'abanyamahanga kugira abe yahinduye amategeko ayaranga yamara icyo kiringo leta ntiyacubahirije ibyatumye abanyamitahe bashavura mwamenya kandi ko igihugu cya zimbabwe cigaruriye amasoko yose y'ubutare bwa diyama gushika ubu amasentare akaba ariko araburanisha imanza z'abadandaji bitwaye ibiro vy'umukuru w'igihugu cya leta z'ubumwe za amerika birabandanya kwemeza ko ibirego vya perezida donald trump ku bijanye n'uko uwahora arongoye amerika barack obama yoba yarasumye urusaku ku iterefone yiwe ari vyo sean spicer umuvugizi mu biro vya perezida yagirije abanye- abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ko bahitamwo inkuru bishakiye kandi ko barenze urugero mu gutangaza amakuru yabo spicer akavuga ko ivyo perezida trump yavuze bitisunga gusa kumvirizwa yamara ko yashatse kuvuga ko yakurikiranywe muri rusangi kuri uyu wa kane abashingamateka babiri bakuru mu gisata kijejwe iperereza batangaje ko ku ma- mu makuru batorokanije atacerekana ko inyubakwa Trump- trump tower perezida trump yata- yateguriyemo imyiyamamazo yoba yarasu- ya- yoba yarasumwe yoba yarasumwemwo urusaku haba imbere y'amatora canke inyuma yayo ivyo vyemejwe kandi n'umukuru w'inama nshingamateka paul ryan mwamenya kandi ko uwo ya- uwahora arongoye amerika barack obama yagumye ahakana ivyo birego mu gihugu cy'ubufaransa umuntu umwe yakomerekejwe n'ibombe yaturitse ite- iteze mu ikete hari ku biro by'ikigo kijejwe ikigega mpuzamakungu nk'uko byatangajwe n'igipolisi christine lagarde umuyobozi w'iki- w'icyo kigo yatangaje ko icyo gitero ari igikorwa cy'imburakimazi ahandi habaye igitero mu bufaransa ni mu gisagara ca grace aho umwana w'umusore yarashe mu ishure ryisumbuye akomeretsa abantu babiri igipolisi nticatangaje ku bijanye n'ibigwanisho vyakoreshejwe muri ico gitero yamara kimenyesha ko kikiriko kirarondera umuntu wa kabiri ashobora kuba yafashije mu gutegura ico gitero perezida francois hollande yishikiye kuri iryo shure ahabereye ico gitero aho yatangaje ko amatohoza aza yatanguye ku bakoze ivyo bitero uko ari bibiri twibutse ko igihugu cy'ubufaransa kimaze imyaka ibiri kiri mu bihe bidasanzwe inyuma y'ibitero bitari bike byakozwe n'abiyahuzi ba leta ya kisilamu ishyirahamwe mpuzamakungu niyo ryatangaje kuri uyu wa kane gi- ko ryiteguriye isinzi ry'abantu bahunga akarere k'uburengero bw'igisagara cya mosul muri irake bivuye ku ntambara z'urutavana ko zo gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu muri ako karere inyuma y'intambara zabaye hagati mu kwezi kwa mbere zatumye abasirikare bigarurira akarere k'ubuseruko bwa mosul ubu izo ntambara zatandukiye uburengero bw'icyo gisagara mwamenya ko mosul ari cyo gisagara cya kabiri gikomeye muri iraki kikaba gisanzwe cyarigaruriwe n'abagwanyi ba leta ya kisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane onu imenyesha kandi ko gushika ubu abashika ku bihumbi ijana na mirongo ibiri bamaze guhunga lise grand umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe y'abagiraneza amenyesha ko ku ndwi abashika ku bihumbi mirongo ine na bitanu bahunga akavuga kandi ko abanyagihugu bafise ingorane zo kuronka ibyo bafungura hamwe n'amazi
urakoze hozine ku makuru uhejeje kudushikiriza mu gihe hasigaye amezi atatu gusa mu rwanda ngo hatangure ibikorwa byo kwiyamamaza no kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu bamwe mu barangije gutangaza ko bazohiganwa bavuga ko bafise ibibazo by'ubushobozi buke umushingantahe frank habineza aza kwitoza ku giti cy'umugambwe uhanira demokarasi no kurengera ibidukikije yabwiye ijwi ry'amerika ko nibyakenerwa bazokwitura ibanki ikabaha ingurane kuko batekanya kuzokoresha amafaranga angana n'umuriyari n'igice philippe mpayimana yiteguriye nawe nyine kuzoba umukandida yigenga we atekanya kuzokoresha miliyoni zitari munsi ya zitanu z'amafaranga kandi yiteze ayo mafaranga mu mfashanyo y'abanyagihugu ni mu kiganiro abo bakandida bose bahaye umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya amerika bamaze gutangaza ko baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe muri uyu mwaka bavuze ko kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'ubushobozi mu mirimo y'ibikorwa byo kwiyamamaza izatangira mu kwezi kwa karindwi abo ni bwana frank habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda na bwana philippe mpayimana uzaba umukandida wigenga duhereye kuri bwana habineza wa democratic green party yabwiye ijwi rya amerika ko ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ishyaka rye riteganya ingengo y'imari ingana n'akayabo ka miliyoni ebyiri z'amadolari y'amerika ni ukuvuga saga miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u rwanda ku ruhande rumwe aravuga ko nk'ishyaka kugeza ubu rihagaze neza ariko ntashidikanya ko ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeye yatwemereye ko hari itsinda ry'abarwanashyaka ryatanze igitekerezo ko ku mwuzo wa nyuma nibabona amafaranga bazishakamo adahagije bazagana banki ikabaha inguzanyo turabiteganya ntabwo turabyigaho neza ngo tubinonosore ariko ah, ni igitekerezo cyaje kivuga ati mu gihe dushobora kugera ku munota wa nyuma tukavuga ati turabona ubushobozi bu- butageze neza ubwo tuziha igihe cyabyo twavuga ko dushobora kwiyambaza banke banke zirahari nyinshi cyane twumva zishobora kuba za- zadufasha Ba- bafite ukuntu ba porosediri twinsara nabo twabajije muri- abakora muri banke batubwira ati biroroshye cyane ati ubundi utwara lisite y'abarwanashyaka bishyura ukayerekana uko bishyura noneho mu kumvikana banki igihe muzayishyura niba ari mu myaka ibiri cyangwa itatu niba ari itanu cyane iyo mwavuye imyaka irindwi banki yabaha amafaranga yabaha mu kumvikana kugira ngo muzajya muyishyura mu yandi magambo ni ibintu bibasaba ubushobozi buhambaye biragoye nyine urumva kugira ngo ubone amafaranga yo kwiyamamaza cyane cyane ko inzira zose zifunzwe so biragoye nyine ni ibintu bitoroshye ariko ahari ubushake ibintu byose birashoboka umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yasobanuriye ijwi rya amerika ko urutonde rw'abarwanashyaka rugaragaza uburyo bishyura imisanzu arirwo ruzafatwa nk'ingwate muri banki ariko nanone ko binashobotse abarwanashyaka batanga imitungo yabo nk'ingwate irimo itimukanwa nk'amazu kuri bwana philippe mpayimana waje uyu mwaka akubutse mu bufaransa ubushobozi abuhanza bazashyigikira imigabo n'imigambi ye abanyarwanda basanzwe batanga amaturo mu kiliziya bagafasha abapasitori bafasha amakipe bafana simbona impamvu noneho umuntu ubakorera imishinga yo gutera imbere umushinga wo kugumana igihugu kiri mu mahoro ubutegetsi bugakomera simbona impamvu batamufasha ni igihe cyo kugira ngo bamenye ko ubutegetsi ntabwo buturuka hanze ntabwo buturuka mu ntwaro ubutegetsi ntibuturuka mu bandi bantu ubutegetsi buturuka mu baturage ubwabo ibyo rero ni byiza ko babyumva bakumva ko bashobora gukuma umusanzu kuba kugeza ubu ababitegura kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakigaragaza ko nta bushobozi bafite se ntabashobora kuzabacishamo ijisho bakabatakariza icyizere ni ikibazo ijwi rya amerika yabajije buri ruhande rwitegura gutegeka u rwanda bwana habineza ati niba se shaka ridafite bizinesi ridacuruza twarasabye ko leta itanga amafaranga mbere y'amatora murabitse ko twabisabye umwaka ushize leta ikabyanga twarasabye yuko leta yorohereza amashaka kugira ngo abe yabona inkunga yava muri za ONG hano cyangwa se mu masosiyete cyangwa se no hanze leta ikabyanga inzira zose zarafunzwe none abantu bumva ko abantu babigenza gute ni ukuvuga ngo inzira zose zo kubona amafaranga zarafunzwe byaranze ni ukuvuga ngo nta yindi nzira iri isigaye uretse kujya muri banki nta yindi ni ukuvuga ngo umuntu waza guseka yaba atazi ibyo arimo guseka kuko inzira zose zirafunzwe naho ubwana mpayimana uziyamamaza ku giti cye avuga ko abanyarwanda bakwiye kumenya uko n'ahandi bigenda dufashe nko muri amerika hari umukandida witwa barack obama yamaze gutangaza gahunda ye abishyira ku mbuga nkoranyambaga abantu baratangira bishyira hamwe baramushyigikira rwose bakavamo akajya ahandi nta n'ifaranga na rimwe yashyizemo birumvikana ko uwamusimbuye we yari afite amafaranga menshi we ahubwo yarababwiye bati ntimwirirwe mugira n'ifaranga na rimwe mushyiramo twe rero mu rwanda dushobora dushobora guhitamo tukavuga duti ese dufashe umuntu ufite amamiliyoni ese dufashe ufite amamiliyari ese dufashe ufite ibitekerezo byiza icyo gihe ntabwo rwose ari ugusabiriza ni ukugira ngo uyu mushinga nkugire uwabo bavuge bati reka koko tumushyire juru tugendane n'ibyo yifuza kutugezaho magingo aya mu mashyaka cumi na rimwe yemerewe gukorera mu rwanda abiri niyo yamaze gutangaza abakandida bazayahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka ni perezida w'u rwanda paul kagame ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi na bwana frank habineza nawe ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida kagame ayandi icyenda aracyaryumyeho naho umukandida wigenga waracyari bwana philippe mpayimana gusa biteganijwe ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aribwo kandidatire z'abemerewe zizagezwa kuri komisiyo y'amatora baba abakandida bigenga ndetse n'amashyaka babona inkunga mu gihe bagejeje kuri gatanu ku ijana by'amajwi mu matora niwo murongo ya komisiyo y'amatora kandi kugeza ubu amategeko ntiyemerera amashyaka kugira inkunga yakira ziturutse mu miryango itegamiye kuri leta cyangwa se mu yandi masosiyete akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali abagize inama nshingamateka mu ishyirahamwe rya afurika mu seruko barangije inama bari bamazemo indwi zibiri mu rwanda badatoye itegeko rigira umuziro amasashe bita akamwanya ageramira ibidukikije mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ni inkuru ya mugenzi wacu wasumita kaboyi ari i kigali mu rwanda iyi ngingo niyo yakuruye impaka cyane hagati y'abagize inteko ishinga amategeko b'umuryango w'afurika y'uburasirazuba bari mu nama ya gatanu yaberaga i kigali itegeko ryo guca ibikoresho bya pulasitike ryari riri ku murongo w'amategeko azigirwa mu nama i kigali ariko abadepite bagize umuryango w'afurika y'uburasirazuba basoje imirimo yabo i kigali iryo tegeko ridatowe humvikanye impaka zitigeze zigera ku mwanzuro abadepite banyuranye bagaragaje ko bashyigikiye icibwa ry'amasashi ariko igihugu cya tanzania kigaragaza ko kitaratangaza aho gihagaze kuri iri tegeko kandi cyarahawe umwanya nk'ibindi bihugu bigize uyu muryango martine ngoga avuga ko kuba igihugu kimwe muri bitanu bigize afurika y'uburasirazuba aricyo cyaciye amasashi bigitera ingorane mu gihe igihugu kimwe muri bitanu cyangwa bitandatu cyamaze guca amashashi abandi bakiyakoresha uretse n'ingaruka bifite ku buzima bw'abantu ku bidukikije ariko no mu rwego rw'ubucuruzi iyo abacuruzi bamwe mu karere bemerewe gukoresha amashashi abandi batabyemerewe bivuga yuko nta buringanire buba buhari mu isoko rusange duhuriyeho twese hari abo biba bibangamiye abandi bikabaha inyungu usibye igihugu cya tanzania kitaragaragaza aho gihagaze kuri iri tegeko ihuriro ry'abikorera cyane cyane bo muri ibyo bihugu bya tanzania na kenya nabo ntibashyigikira ko iri tegeko ryatorwa rikava mu nzira bari basabye ko bongererwa igihe cyo kuganira kuri iri tegeko no kuritangaho ibitekerezo gusa depite suzana nakawiki ukomoka mu gihugu cy'ubugande avuga ko umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bahitamo neza bagahitamo amafaranga cyangwa se ubuzima bw'abaturage bukomeza kwangizwa n'amasashi
It's a catch 22 situation. But it is also a predicament. We have to make a decision. It's either we are choosing life, the lives of the East Africans, or we are choosing money.
aragira ati ndibanda kuri iki kibazo cy'amasashe hakwiye igisubizo vuba kandi vuba cyane muri iki gihe ariko tugomba gufata umwanzuro bitabaye ibyo twibaze niba igikwiye ari amafaranga cyangwa gukiza amagara y'abantu mu bihugu bitanu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba u rwanda nirwo rwonyine rwaciye amashashi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ariko ku bindi bihugu bihuriye muri uyu muryango wa afurika y'iburasirazuba ngo haracyari imbogamizi z'uko hakigaragara inganda zikora ibi bikoresho nk'izifitiye runini ubukungu bw'ibyo bihugu iri tegeko ngo rizongera gusuzumwa mu nama izahuza abadepite bagize umuryango wa afurika y'iburasirazuba izateranira arusha muri tanzania mu kwezi kwa gatanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ibiziga by'abantu babiri byaratowe ejo mu gitondo ku munsi wa kane ku rubibe rw'uburundi na congo ahitwa vugizo muri zone gatumba ya komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikowanyanga ibyo biziga ni iby'abagabo babiri ndikumana jimmy hamwe na eriya bose bo ku mutumba wavugizo wa rubondo hafi y'urubibi burundi buhana na repubulika iharanira demokarasi ya kongo turi mu burengero bw'uburundi abo bagabo bari bagiye kurema isoko kuri uyu wa gatatu bashoye imboga z'amashu ahitwa kiriba ondesi mu gihugu kibanyi ca kongo nk'uko bivugwa n'abaryango babo bahisi basubiye kubabona kuri uno wa kane ari biziga umustandara wa komine mutimbuzi damiyano baninambi yemeza ko abo bagabo bishwe barashwe n'abitwaje ibigwanisho bavugwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca kongo imbere y'uko baza gutabwa ku butaka bw'uburundi mu gace ka vugizo nishirahamwe ACPDH riharanira agateka ka zina muntu rifise icicaro muri zone Gatumba Saki Mathieu arirongoye yemeza ko abo bagabo bagandaguriwe muri Kongo imbere y'uko ibiziga byabo biza gutabwa ku butaka bw'u Burundi uwaharanira agateka ka zina muntu yemeza ko aho ku rubibe Burundi buhana na Kongo na cane cane muri zone Gatumba abantu bama banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho hari n'abicwa birakunda kuba kenshi barakunda kunyuruza abantu n'imbeshe birakunda kuba kenshi twama twabibonye na twebwe kenshi turakunda kuronka inkuru zijanye n'uko abantu bakunda kunyuruza kubera sistema bari ahantu umutekano ukunda guhungabana cyane ahantu hegereye umupaka wa kongo cyane ku buryo urumva abantu baho bama bagize ingorane z'uko imigwi ifata ibigwanisho ikunda gufata abantu bakabanyuruza
aho ku rubibe rwa kongo n'uburundi uruja n'uruza rwari rwifashe neza nk'uko ababa na cane cane muri zone gatumba babivuga ivyaraye bibaye bashikiriza ko ari urukurikirane rw'ubugizi bwa nabi bagirirwa n'abitwaje ibigwanisho baza bazananye mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo saki mathieu arongoye ishirahamwe cpdh riharanira agateka ka zina muntu asaba ko bajejwe umutekano ku rubibe rw'uburundi na kongo bokongerezwa kugira bakingira abanyagihugu bahaba ubundi hagati ya kongo n'uburundi nta migenderanire mibi ihari mu byo dusanzwe tuzi gusa nibaza ko kubera ari ahantu haba habaye incident nk'izo onye twe twagumye tuvuga ko abajeje umutekano bakwiye kongerezwa bagakingira abanyagihugu kugira ngo uwo ari we wese akore atacoye nona yisanza ko ari ahantu nyene hari umutekano igikwiye ni uko abajeje umutekano bokongerezwa ahantu bagacungira umutekano w'abanyagihugu kugira ngo bagume bumva ko bisanzuye ibikorwa byabo baba bariko bararangira umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko abagabo batatu aribo bari bashoreye imboga z'amashu mu gihugu kibanyi ca Kongo iruhande y'ivyo biziga bibiri Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ko hari umwe atawuze irengero ryiwe uwo nawe azwi ku izina rya Hakizimana Alexis ari mu baheruka kurekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu yari yafunzwe cyo kimwe n'abandi bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu bunywero bwo mu gatumba chez les amis mu mwaka wa 2013 nk'uko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabibwijwe rya Amerika mu makuru y'umutekano kandi tukiri mu ntara ya Bujumbura muri komine Kabezi igipolisi cy'u Burundi catoye mu gitondo cyo kuri no wa kane ibigwanisho bigizwe n'amabombe ndwi hamwe n'amasasu majana atatu y'inkoho yo mu bwoko bwa Karashinikove umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatangaje ayo makuru avuga ko ivyo bigwanisho vyatowe kubera amakuru abajejwe umutekano bahawe n'abanyagihugu bo mu gace ka Mubone ahatowe ivyo bigwanisho Pierre Nkurikiye avuga kandi ko atamunyagihugu wo hafi y'ahatowe ivyo bigwanisho yakomwa komwe agasaba ko n'abandi boba bazi ahanyegeje ibigwanisho bicira umuriro bovunira urugohe abajejwe umutekano i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika abanyeshuri batanu bo muri kaminuza y'uburundi bari bahagaritswe ejo ku munsi wa kane bahavuye bari kugwa ejo nyine nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu eroge wiri kaneza abanyeshuri bose uko ari batanu rero kwedi barekuwe kuri uwo mugoroba ntugiye kuvugana n'umwe muri bo bakaba bose bidegenza nk'uko yabinyemereye yambwiye ko amasaha bamaze bari bayamaze mu busho bw'iperereza ry'uburundi bakaba babagijwe n'abaopegi hanyuma barafata bimwe bita peve kandi abanyeshuri ubwo twavuganye yambwiye yuko babafunguriye kandi ataba bariye urwara ivyo bivuga ko abanyeshuri bambitswe izera ku birego vyose canke ivyaha bariko baragirizwa novuga ngo babisuzera kuko mu byo bagirijwe ngo bagirwe cyane ko ari bo bari ku isonga ry'abanyeshuri bandi bariko bashaka kwanka iyi ngingo nshasha ya leta iheruka gusinywa n'umukuru w'igihugu yuko ubu yagafashanyo bose abanyeshuri bagahabwa nk'ingwate bazoriha bihushanye n'uko kare bahora bagahabwa ku buntu ubwo rero nibyo bagirijwe cyane kandi n'ubundi uwo twavuganye yambwiye ko bahawe gasopo kuko ngo bababwira bati turazi ko muri ku isonga ni ngubu mukoresha mu kubyankisha abanyeshuri barizo muja gukoresha mu kubibumbisha ati kandi banadufotoye batubwira ko aho duca hose ibyo byose tuzwi abo banyeshuri basubiye inyuma bemeye ko batazosubira gusaba ibyo bariko barasaba mu kanya gatoya cyane rwose abanyeshuri icyo ntacyo banyishyuye ko ariko nobibutsa yuko ku muhingamo abanyeshuri muri ns hamwe na kaminuza y'uburundi bari bahagaritse ibyigwa urakoze iroje kuri ayo makuru mashasha muduhaye urakoze nawe fegi umunyamadagascar hamada hamada kuri uyu wa kane yaratowe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika riyoborwa n'umuntu umwe inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'icyenda riyobowe n'umunyakamerune isa hayatu mbega ibintu bikwiye guhinduka muri iryo shyirahamwe n'ibihe mugenzi wacu etene kakezi yabibajije alain patrick ndengera umunyarwanda aba mu gihugu cya canada akurikiranira hafi ibijyanye n'umupira w'amaguru tubatega amatwi alain patrick ndengera murakomeye cyane eee murakomeye cyane bwana etene kakezi itorwa rya ahmad ahmad ku mwanya w'ubuyobozi bwa kafe asimbuye isaha ya tu mwe muri make cyane ni ikintu mwakiye muti ku giti cyanjye ni ibintu nakiriye neza cyane kuko hayatu yari amaze imyaka myinshi cyane igera kuri makumyabiri n'icyenda ayobora kafu ari perezida hari hakenewe ko haba impinduka cyane cyane ko muri imyaka amazeho nta gikombe cya afurika kitwigeze dutwara muri afurika tugiye tugera kuri finale na rimwe nta kipe afurika agira demi finale na rimwe none se ko mukurikirira imikorere ya kafu ndetse na fifa hafi icyo mwumva cy'ingenzi uyu muyobozi mushya watowe ashobora kuba yakora ku buryo butandukanye n'ubwa isaha yatu ni iki mwatubwira uburyo yakoramo butandukanye n'ubwa hayatu cya mbere ni uguca ibintu bya ruswa byari byaramunze kafu na fifa tuzi ko hayatu yahoze ari mambure muri fifa hamwe na burete habaye ibintu bya ruswa icyo ni icya mbere icya kabiri ni uguteza imbere futuboro ya afurika kuko ubu bisa nkaho ntacyo igeraho cyane mu myaka makumyabiri n'icyenda hayatamaze ayobora nta bikombe bya cy'isi na rimwe ikipe afurika iratwara nta n'imwe iragira demi finari nta iragira finari ku buryo imyaka makumyabiri n'icyenda byerekana ko futuboro ya afurika idatera imbere icyo ni bibiri mbona umuperezida mushya ashobora kuzana no gufasha amafederasiyo ya afurika akafasha agatera inkunga ikomeye yaba y'amafaranga yaba yo mu butoza mu mahugurwa ku buryo buri federasiyo za afurika zitera imbere n'umupira wa afurika ugatera imbere mwese ko muvuga guteza imbere umupira ku mugabane wa afurika kandi umuntu agereranije akareba afurika ndavuga umukino w'amaguru ku mugabane wa afurika mu myaka icumi cumi n'itanu ishize hari byinshi byahindutse cyane ko n'amakipe ya afurika ajya mu gikombe cy'isi yiyongereye ku buryo bwumvikana icyo mwumva ahmad tuvuge tubibye nko mu karere k'ibiyaga bigari icyo wumva yakora wagira uti kaba ari akarusho ni iki ikintu yakora nk'akarusho tubuze ni uko amafederasiyo yacu arakennye cyane ntabwo dufite nk'amakipe guhera ku y'abana twakwita nka kade jiniyoro amafaranga ahari menshi icyo yakora ni ugushyiramo amafaranga mu mafederasiyo agamije gushyiraho amashuri yigisha umupira ku buryo bakabajya bizamukana bagateza imbere umupira w'amaguru imbere ni gushyira ingufu bagashyiraho amafaranga bagatoza abana bakiri bato ku buryo n'amafederasiyo abafasha gutera imbere imbere ko nicyo niburayi baturusha no kugira n'amakipe y'abana azamuka akaba ariyo atera imbere icyo ni kimwe icya kabiri ni uguca ruswa kuko ruswa niyo yamunze amafaranga niyo yaje ugasanga agiye mu mifuka y'abantu bamwe ikintu cya kabiri gicitse nacyo cyaba ari akarusho ku buryo amafederasiyo yacu yo muri afurika ashobora gutera imbere uyu muyobozi mushya wa kafe ahumada ahumada akomoka mu gihugu cya madagascari ikipe y'icyo gihugu y'umupira w'amaguru ntaho izwi igaragara ku buryo burambuye ku mugabane wa afurika cyangwa ku isi icyo mwumva cy'umwihariko mwe mwakumvisha abatwumva ko uyu ahumadi yazageza kuri kafu ni iki nubwo muri madagascari ikipe yabo itagaragara cyane mu gikombe cya afurika itari imbere mu kigo z'imbere buri kintu kibura cya mbere ni organization kafu ku federasiyo hasi gutera imbere ikintu cyo kintu cyabuze gufasha amafederasiyo gutera imbere ariko nk'uyu perezida mushya ahmadi bavuga ko aje gukoresha amafaranga ahari muri kafu afasha amafederasiyo ya afurika icyo kintu cya mbere cyaburaga amafederasiyo ya afurika ntabwo yari afite ubushobozi no kugira ubushobozi bwo gufasha amafederasiyo gutera imbere ikindi ni ugucuruza ruswa ku buryo habaho imiyoborere myiza ibyo bintu bibiri rero bizatuma amafederasiyo yose yo muri afurika atera imbere n'igihugu cye cya madagascar gitera imbere kimwe n'izindi za federasiyo zose zo muri afurika ndagushimiye cyane alain patrick ndengera tuvuganye ari moriyari muri canada murakoze cyane namwe ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziriko zirakorana n'u rwanda mu mugambi wo gufasha abana gusoma ku itariki ya cumi na zitandatu z'ukwezi kwa kabiri ibiro usaid bijejwe iterambere mu makungu byaruguruye ibirori ku ishuri groupe scolaire ikinyinya mu ntumbero yo kwerekana umugambi wa leta zunze ubumwe za amerika werekeye gutangura gusoma hakiri kare ku bana wiswe early grade reading project ugenewe gufasha kumenya gusoma neza ikinyarwanda ku bana umuriyoni mu kiringo cy'imyaka ine yimirije umugambi early grade reading project uri gushyirwa mu bikorwa ibiro usaid bifatanyije n'ubushikiranganji bujejwe indero mu rwanda uwo mugambi uzotwara ibirenga amafaranga imiliyaridi mirongo itandatu n'umunani y'amanyarwanda ni ukuvuga hafi imiliyoni mirongo umunani y'amadolari ugukorana hagati ya leta ya amerika na leta y'u rwanda ku byerekeye gufasha abana gusoma ikinyarwanda bakiri bato bifatiye ku byo kumenya gusoma mu rurimi abanyeshuri bavuga kandi bumva bituma babyifatamwo neza mu mashuri umugambi early grade reading project ugizwe n'ibisata bitatu igisata cya mbere cyitwa mureke dusome icyo gisata gifasha abana kwijukira umuco wo gusoma mu gihe bari hanze y'amashuri mureke dusome ni igisata gishyirwa mu ngiro n'ishyirahamwe save the children rifatanyije n'ikigo kijejwe indero mu rwanda igisata kigira kabiri cyiswe soma umenye icyo gisata kigamije gukarisha abarimu kandi giha amashuri ibindi bikoresho byo gufasha gusoma icyo gisata kigenewe kandi gukomeza ubushobozi bw'ikigo kijejwe indero no gushyira imbere imigambi ifasha mu byerekeye gusoma no gukarisha ubwenge bw'abigisha ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda eric j barks ruggles yerekanye akamaro ko gukorana n'ubushikiranganji bujejwe indero mu rwanda abari bitabye ivyo birori vyo gutangura icese uwo mugambi early grade reading project barimo umushikiranganji wa leta ajejwe amashuri mato mato n'amashuri yisumbuye n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe indero mu rwanda izo mpande uko ari zitatu zarakoranye n'abavyeyi bavuye muri sekiteri ya gicumbi kugira bashyireho ibikoresho byo gusoma ku bana bihinguriwe mu gihugu ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda eric j banks ruggles yatangaje ko gukorana na leta y'u rwanda n'abigisha n'abayoboye abandi hamwe n'ababyeyi bifise akamaro gakomeye cyane ku byerekeye gushika ku migambi yo gufasha abanyagihugu kumenya gusoma no kwandika kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri avuga ko bariko barakorana n'impande zishinze icyo gikorwa kugira bafashe abana kongereza ubuhinga bwo gusoma kugira abana bose bagire akaryo ko gutera imbere no gufasha kubaka kazoza k'igihugu
ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic munikije amakuru nayo mwashikirijwe na hozine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza